muteze amatwi ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika irabandanya ibiganiro byayo ibiganiro bishimikiye cyane cyane ku burundi mwiriwe abatwumviriza mwese kuri mikoro muri kumwe na hozini munezero kaze ku ijwi rya amerika ako gashimwe kanejeje cyane rwose nkaba nizeye ko ako gashimwe kadufasha gutera intege n'abihereye guhanya agatakazi na muntu mu burundi
uyu ni Pierre Claver Mbonimpa arongoye ishyirahamwe ya PRODH riharanira agateka kazina muntu mu Burundi aho avuga uburyo yanezerejwe nuko yaraye atahukanye agashimwe kitiriwe Alison de Forge gahabwa abaharanira agateka kazina muntu iyo nkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye zirimwo uburyo indwara ya malaria ibangamiye abantu mu Burundi muri iki gihe n'ibiriko birakorwa n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu ku- mu kuyigwanya ni mu kanya gato mu biganiro byacu murabe hafi y'amaradiyo yanyu Pierre Claver Mbonimpa yaratahukanye agashimwe kitiriwe Alison de Forge k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu agashimwe gahabwa abaharanira hagati y'akazina muntu gatangwa n'ishyirahamwe Human Rights Watch Pierre Claver harongoye APRODH ishyirahamwe riharanira hagati y'akazina muntu rikavugira abanyororo risanzwe rikorera mu Burundi ishyirahamwe yatanguye mu gi- mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na Pierre Claver atangura avuga uburyo yanezerejwe n'ako gashimwe ako gashimwe kanejeje cyane rwose nkaba nizeye ko ako gashimwe kadufasha gutera intege n'abihereye guhanya agatakazi na muntu mu burundi nizeye ko kandi ako gashimwe kadufasha kandi guhimiriza amakungu cyane cyane ku byerekeye izi njyane ziri mu burundi kuko nzonka amahirwe yo gutembera mu bihugu bicika bitatu aho hose nzogenda nsigura ingorane ziri mu burundi kugira badufashe gutora umuti w'izo ngorane umuti utazoca mu ntambara hanyuma je bibagira nti ego ako gashimye karanteye iteka ni iteka ryanje ariko nzogira nti ni iteka ry'abarundi bose kuko jenda umurundi nanizeye ko n'abatwara igihugu cy'uburundi n'abazogitwara ejo na hirya y'ejo mumenya ko agashimwe gahaye mwene igihugu kaba agashimwe k'igihugu bwana mbonimpa hari abashobora kwibaza niba ugishobora gukora akazi kawe nk'uko wagakoraga dore ko muri iyi minsi utabarizwa mu gihugu cy'u Burundi Biga burya umuntu ahamya agatakazi na muntu si ukuvuga yuko aba yicaye muri icyo gihugu urabona ubu haje n'ubuhinga bwa none ikiba cyose mu gihugu cy'iwawe naho buri mu kindi gihugu urabimenya ukabikurikirana kandi burya ishyirahamwe si umuntu nuvuga yuko ari abantu rero abo bantu bari mu gihugu nicyo gituma baba bafise ubarongoye nicyo gituma bafise umuvugizi njyewe nuvuga ko noba ndi umuvugizi kuko hano kubwira yuko na n'ivyegeranyo dutanga tubikura no mu nzego naho nyene no mu gipolisi no mu gisoda no mu ntwaro kuko benshi muri bo bashaka agatakazi na muntu intege ndazifise mbere n'amasura n'ivyegeranyo ku kwezi ku kwezi nicyo gituma ntazocika intege ngo ni uko ntari mu burundi amakuru akunze kuva mu burundi cyane cyane atangazwa na bamwe mu bayobozi b'igihugu bavuga ko igihugu kigenda gisubirana umutekano mu gihugu ari wose Ah, ese kuri mwebwe mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu muri iki gihe mubona bwifashe gute mu gihugu cy'u Burundi ibyo ntuvuga yuko abihendwa abana kandi ntubabwira yuko ata muntu ashobora kwimena igihugu twebwe ibyo tubona nta munsi wijana ata muntu apfuye ubu rero igituma avuga ngo hagahengwe ni uko bahinduye imikenyero bakoresha ubu ni ukubwa yuko mu kwica abantu basigaye bafata bakabatekera mu magurira gushika nk'umuntu azokwicwa no kubura impemu kuko baba bamuboshe amaboko n'amaguru bamuboheye imigongo rimwe bita kuboha akadege hanyuma bagaca bajana mbere kubata mu buburi hamwe bata abantu bahamba abantu hazwi ibyo byose turabimenya nicyo gituma ugiye i burundi atabona imibyimba ku ibara bakavuye kwa kera ubu rero bakabikora mu mpisho ntangere kugira ngo ntibazajye ubibona ababizi rero imiryango yabo yirwirarira nibwo yatubwiye ati dufashe kurondera iwacu abantu benshi banyuzwe rwose nibwo banyuruzwa kubera imiryango yabo yirwa yatwitura Pierre Claver Mbonimpa turagushimiye cyane akanya uhaye radiyo ijwi ry'Amerika rero namwe mwakoze
urongoye mugambwe Bunyakuri irya ndadaye mu ntara ya kirundo faustin ku bwayo ari mu minwe ya parike kukira sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya kirundo kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane umuryango wiwe wabwiye ijwi rya amerika ko akurikiranwa ku cyaha cyo guhungabanya umutekano mu gihugu mugenzi wacu fidel niyongabo yavuganye n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika mu kirundo jean bosco ndarurinze amubwira uko byifashe
yego faustin ku bwayo asanzwe aserukira umugambwe forode bunyakuri iragirya ndadaye ishami riyoboka minani yohani yafashwe mu gitondo kuri ubu wa kane n'urongoye igipolisi mu ntara ya kirundo ubu nawe tukaba twavuganye kuri telefone akaba yatubwiye ko yamuhagaritse ku itegeko ry'umushyikirizamanza mukuru wa parike ikukira sentare nkuru y'igihugu ya kirundo twagerageje kwegera umuryango wiwe uratubwira yuko afatwa umutari we wari wanditse ko icyo akurikiranwa ko icyo nacyo kikaba cyari cyanditse mu rurimi rw'igifaransa atente à la sécurité intérieure de l'État icyo twavuga yuko ari tukaba twavuga yuko yoba yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu uretse ibyo nta aracyari rero aracyari mu minwe y'igipolisi
rero gushyika izi saa turi ko turavugana uwo asanzwe aserukira umugambwe forode bunyakuri mu ntara ya kirundo ari mu gasho ka parike iyo ngaha mu kirundo ariko rero gushyika izi saha ntabwo arabaza kuko natwe ubwacu twahageze twasanze umushyikirizamanza atari hari natwe akaba nta kintu kinini twashobora kubivuga ko kuko n'ubu turacarindiriye ko tuganira nawe kugira ngo aduhe umuco kugira dushobore kuronka icyo tuza gushyikiriza kimeze neza
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murabandanya kumviza iradiyo ijwi rya amerika indwara ya malariya imaze kwica abantu bashika ku bihumbi bibiri n'amajana atanu mu gihugu cy'u Burundi mu kiringo cy'amezi umunani kuva ku cy'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri kuva uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu utanguye ubushyikiranganji bw'amagara y'abantu buvuga ko abagera ku miliyoni zine aribo bagwaye malariya mu kiringo muri ico kiringo nyene ubwo bushyikiranganji buvuga kandi ko gushika ubu bwagwanijwe iyo ndwara ku buryo abifata bagabanutse ku bice birenga mirongo itanu ku ijana ni nkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eloge wirika neza ubushyikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanyikiza sida bwemeza ko mu mezi umunani ibitigiri by'abantu bafatwa n'abahitanwa n'indwara ya malariya mu burundi vyongerekanye ugeranije n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ivyo bitigiri vy'amezi umunani gusa bingana n'ivy'umwaka wose uheze nk'uko bivugwa na muganga Tade Ndikumana umuvugizi w'ubwo bushikiranganje abantu bishwe na malaria muri ayo mezi rero bakaba bashika ku 2500 ku miliyoni zine bari bafashwe n'iyo ngwara muganga Ndikumana asigura ko hanini imfu ziterwa n'uko abantu baba batevye kuja kwa muganga abantu ibihumbi bibiri n'amajana atanu bamaze kwitaba imana muri aya mezi umunani birababaje icyo bivako ni uko kumbe hari abenegihugu babone ibimenyetso by'indwara ya malariya aho kwirukira kwa muganga aho kwitura amavuriro abegereye bakabanza bonyine kwivura basanga bivuye indwara itariyo kandi malariya ni indwara yica n'ingoga cyo gituma dusaba yuko abenegihugu bari kubatwumviriza umuntu wese afise ubushuhe atakindi yokora atari kuja kwa muganga kandi gupima malariya ni ibintu bifata umwanya muto kandi n'imiti igerugero rwa mbere itangwa ku buntu Iruhande y'abahitanwa na malaria, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida buvuga ko mezi ya mbere y'umwaka ku kwezi ku kwezi abantu bangana n'ibihumbi amajana umunani aribo baja mu mavuriro n'ibitaro bitandukanye kwivuza malaria. Ivyo bitigiri biramaze kugabanuka ku rugero rurenga ibice 50 kwijana kuko ubu abaja kwivuza ari ibihumbi amajana 3 na 88 umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida aratubwira zimwe mu ngingo zatumye ivyo bitigiri bigabanuka ingingo ya mbere kwari ukuraba yuko imiti hamwe n'ibikoresho byo gupima abenegihugu bihari kubera abarwayi bari benshi haciye hongerezwa abaganga kugira ngo basahirize bajya abaganga basanzwe bari muri ariya mavuriro yo mu burere bw'ubuvuzi eka mbere no mu mavuriro mato mato yaba ayabigenga canke aya leta haciye haba kandi n'ingingo zo kwegera abenegihugu kurusha kimwe bita mu gifaransa site avance kugira ngo bafunyiriza urugendo abenegihugu babasange hafi y'aho baba babapime kandi bavure ikindi ko ari uko imiti iboneka iyo miti rero urugero rwa mbere itangwa ku buntu kubera abafasha igihugu cy'u Burundi batanze uburyo ijya miti rero yaratanzwe kugira ngo ntihagire abicwa na malariya mu ntumbero yo gutuza no kugabanya indwara ya malariya ubushikiranganje bw'amagara y'abantu burafise iyindi migambi bushaka gushira mu ngiro muri yo harimo kubandanya guhimiriza abanyagihugu no gutanga imisegetera mu bibanza bihuriramwo abantu benshi nk'amashure y'indaro hamwe n'amakambi nuko tubana duhimiriza abenegihugu kugira ngo bashobore by'ukuri kwitura amavuriro kandi mazi yuko ayo mavuriro ahari nabo nyene barafashe kugira ngo yubakwe ntihagire umuntu abona bijya bimenyetso by'indwara ya malariya ngo agume muhira canke aje kuri bamwe twita barumenye aca agenda yihuta ku ivuriro kugira ngo bamuvure bamupime basanze arwaye malariya baheze bamuhe imiti yarugeze rwa mbere itangwa ku buntu cya kabiri ni uko dusaba abenegihugu by'ukuri gukurikiza zijya mpanuro zerekeye kwikingira malariya indwara ya malariya niyo itana abantu benshi mu burundi ibitigiri by'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida vyerekana ko ibice mirongo itatu kw'ijana vy'abantu bapfa bahitanwa nayo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bwemeza ko mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi uzosubira gutanga imisegetera irimwo imiti yica imibu mu mihana yose yo mu gihugu c'u Burundi ikigega mpuzamakungu Fond Mondial kikaba arico kizotanga imfashanyo y'iyo misegetera Eroje Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika Tuwibutse ko imwumviriza ari radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundo mu kinyarwanda urutonde rw'ibiganiro byacu turubashikiriza iminsi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 1988 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu arobaz gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri interineti wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya swede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaza amahoro ikiganiro ejo mu mashuri ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
Ishiramwe rigiteka riharanira agateka kazina muntu mu Burundi rivuga ko kuva mu kwezi kwa 12 k'umwaka weze w'ibihumbi 2015 gushika ku itariki ya 28 y'uku kwezi k'umunani y'ukwezi k'umunani kw'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abantu bashika ku majana atatu na batatu bapfuye abandi bakabura irengero ryabo ivyo vyashikirijwe na Anchea niko yagize umuyobozi wa ligiteka mu kiganiro muri isanga cyo kuruno muhingamo yaganiriye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi hariho hariho abapfa aho ahandi naho ukabona abantu bazimiye ntitumenye iyo bagiye hakaba rero n'abandi dutora ibiziga adashobora kumenya ngo uyu ninde ninde tuwushyira muri bitatu ubu rero muri abo baba bapfu muri abo baba batamenya ibiziga nabo baba bari mu baba bazimiye ntawe ubimenya gushyika uno munsi rero ni ibyo ni uko biri ibi dutanga twebwe tuba dufitiye icyemezo turafise abashyitse ku rubuga batubwira ati umuntu remezo ni uku n'uku nacyo gituma umuntu nuvuga muziganye n'igiteko itanga mu bidashoboye kuvuga ati yamenye ibyandiko uko nyine nta na kimwe tuvana mu mutwe turaba baraduha inkuru abari ku rubuga ansheri niko yagize hari umukenyezi by'umwihariko yego nubwo atari muri ibi biharuro by'ejo bundi mu kwezi gushize wari umunyakigega wanyu trezoriyeri de la ligue iteka madame marie claudette kwizera muvuga ko yazimiye kuva ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa cumi na kabiri ibihumbi bibiri na cumi na gatanu na n'ubu nta gakuruke murabona muri ko muraraba muri ko muraraba ibyegeranyo dusohora turavuga ko naho wavuze ngo mirongo ibiri n'umunani turabye guhera itariki mu mari claudette kwizera yatuvuyemo tutari twari tukimunyotewe ni uko mubona ko guhera iyo tariki afatwa gushika navuga itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi k'umunani hirya y'ejo hamaze kunyuruzwa abandi bantu arimo na wenyine abantu bashyika amajana atatu na batatu ni ukuvuga kundi kundi turongeraho igitego cy'abanyuruzwa kugira ngo twibutse turabe abo bamakunga abone ingene navuga ibyo bintu byo kunyuruza abantu bimeze mu gihugu hanyuma rero twe nta cyizere dufise ahubwo ni hamwe nyine umuntu aguma agira umwizero udahera umuryango we uba waravuye ku rupfu kuko ibyo ari byo byose yaba umubyeyi wiwe yaba umushingantahe wiwe waba abana biwe waba umuryango wiwe waba umuryango wiwe yari arimwo navuga wabahamya agateka akabyina muntu riteka n'ayandi mashyirahamwe turi kumwihebura barahebuye ni hamwe nyine hoba ibitangaza
kuri telefone dufite celestin jerome na baranyizigiye celestin wiriwe wiriwe neza akabazo kagufi yego akabazo kagufi ndagomba kubanza guterera yego ndagomba kubanza kuvuga ko ibyo ansere ariko aravuga ari iby'ukuri uko ni ukuri kutagabanije ibyo baba barakoze ahubwo nongera ko ikintu nibaza ko icyo cegeranyo cyakozwe ko bishoboka igitigiri kikaba kirenga kuko twe turi hagati mu gihugu turabibona yego akaba rero ndamubaza none ko bamaze gukora ibyegeranyo bingana gutyo bizongerera hehe cyangwa bazaguma batangaza amatangazo gusa y'ibyegeranyo by'abimaze gukorwa bibi bimaze kononekara abanyuruzwa n'abishwe bizongerera nyine bazaba bashika kuki murakoze ye urakoze celestin jerome nawe turi kumwe jerome we wiriwe wiriwe akabazo kagufi nagomba kumubaza uretse gusohora izo izo porogaramu gusa none ni iki baba bariko barakora kugira ngo bafashe nk'abo bantu baza baricwa turetse ibyo byo kuvuga gusa ku ntuze yuko kubyegeranya hama nkongera nkaterera je ico mbona abo bica abandi je mbona na barundi kandi twese turi mu burundi ico nabasaba gusa nuko babihagarika kugira ngo umunyagihugu muto muto ari mu gihugu hagati yibereho mu mahoro atangurane n'imwe afise nuko murakoze niko se jero buretse gato kugenda iyo uvuga uti mukora iki kugira mufashe abo bicwa uba ushaka kuvuga iki neza iyo mfashanyo uvuga ni nk'iyihe nagomba kuvuga igikorwa baba bariko barakora kugira ngo bafashe abo baba bariko baricwa kugira ngo bakurikirane nk'abo babica ingene byaba bimeze nk'ibintu byo gushingisha urubanza ibintu nyine nk'ibyo nyine eee urakoze jero oke murakoze na baranyizigiye turi kumwe baranyizigiye wiriwe wiriwe neza akabazo kagufi nagira mbaze umutumire mbega bariteguye kwegera bajya bajya mu guha bashinga amateka bo muri eyase bakababwiza ukuri by'uburundi bagafata ingingo ku byo batohoje neza ye urakoze cyane murakoze cyane asheri we celestin jerome na baranyizigiye rero usibye ko kuri jerome numva wari wabikomojeho kugira ngo abakora amabi bazakurikiranwe ariko ubwo ngubwo ahari ntabwo yabyumvise cyangwa se ntabwo yanyuzwe hanyuma celestin nawe ati muzoguma mukora amatangazo gusa nuko hanyuma rero na baranyizigiye ati ese abanyamategeko abashinga amateka bayiyase mujya muganira mukababwira ibyo bintu byose barakoze ntabwo kubashimira bose uko navuga nabo ni ukwitanga kumva waba muntu akiri mu burundi n'izingene abarundi bamerewe abavukanyi banje bene wacu inshuti n'abagenzi aho navuga nta kindi bakora atari kurondera umuntu ashobora gutanga inkuru umugabo bakemera kubaza ikibazo byerekana yuko navuga ko uburundi hariho hakiriho abantu barinda barinda bakemera kuvuga ukuri kugira rero ndamubunda abahumuriza ibi byegeranyizo utangaza ati none bizohereraho ntibizohereraho nicyo nagira ndabahumuriza ntibizohereraho uno munsi perezida nkurunziza arafite ubwo butegetsi arafite icyo gipolisi arafite igisirikare mugabo muri ko muraba ibindi byabaye mu bindi bihugu hariho abandi bamaze gushengeza bari bafite ingufu zisumba umukuru w'igihugu cy'uburundi mwatanga ingero mwatanga ingero kugira ngo abanyagihugu bagireho agatekerezo gatoya rero nibarabe nuvuga muri kenya aho yagize akaroro keza akitaba akitaba ibyari byabaye hanyuma bagatsinda urubanza kubera ko yemeye akagira mugabo urumva nkunziza uno munsi agira ati jewe ntumaze kumva umuntu avuga ati nta biganiro nzobwira nagira mbere murabe nuvuga abategetsi b'uburundi aho bageze aho uvuga ngo baguma abona yuko ari ikibirengeye mugabo ntanze akararo kuri kenya kenya n'igihugu twegeranye ibindi kandi mugabo gifite ubutunzi bukomeye kurusha nuvuga uburundi bwaba bafite icyo uko kwihagarara ko bakanga kwitaba intuze urubanza rero nagira nti mumaze kubona umukuru w'igihugu avuga avuga ati singanira mbwakibagire iyo yavuye singanira ukamenya ngo haganira uwugomba hakaganira n'uwagombye ni uvuga ngo ni kibi no wagira amenyesha abarundi ko uburundi nta kizunge dufise arengeye ubutungane mpuzamakungu amanagira namubwire ndabaremesha yuko ibi byegeranyo dutanga ntibigarukira ngaho ntibigarukira ngaho gusa ni ntibizogarukira ngaho gusa ni tuguma tuguma twegera dushira ni uvuga abantu bashobora gutanga kugira gukoresha ingufu kugira ngo ibintu bigaruke nuvuga duhera nyine kuri abo bafashe uburundi kuko bafashe uburundi kuko ni ufise icyo ufise icyo utanga n'icyo ufise n'icyo usaba nawe ufise ufise ingufu niba ufite icyo usaba tugira tuti rero inzego turabitanga umugabo icyo navuze ni icyaha navuze yuko abadatabara bariko baratabazwa nabo nabo nabo bizobabera nuvuga icyo abona ibyo tuzokwishimikiza nuvuga ko urwaba kamo tuvuza tuvuga siko kishyurwa siko kishyurwa kuko twasemereye kera nuvuga twasemereye ngira ngo n'ukwa kane nijya ryekana itaratangura aho twagira ati yamara yamara ibimenyetso n'ibibi ibyo byose byerekana yuko ibiko biraba mu gihugu amakungu ntayifata uko abantu basemerera nubwo tubaza ko bakikubita agashi bakagira nugira rero uyavuga ati none mufasha iki abahura n'izi ngorane icyo dufasha nuvuga ni ikikubuza kamo muri iri teka nta nko dukoresha nta n'ibyo twifuza gukoresha nta n'iki twe tugira tuti ibintu byose bitorere inzira nuvuga mu mutekano ntangira nicyo aricyo gituma tumwe dusemera tuti nyabuna nyabuna inyafurikene niraba ukuntu yogira inyarutse ibiganiro abantu inyarutse ibiganiro tukwe tugira tuti navuga inzira y'amahoro ikemura ibiganiro ntiturindire inkoho ko arizo zikora nkagira rero ikindi nagira ndamwishyure ni uko kuri aba bantu aba bantu banyururizwa ababo mu gihe batwituye tukabimenya turashyikiriza navuga umugwi mpuzamakungu turagira umwidondoro w'uwo muntu tugashyikiriza umugwi mpuzamakungu ukurikiranira hafi abantu banyuruzwa banyuruzwa nabo bakingiye icyo nacyo nyine umuntu atwituye turagikora gushyika ubu ni icyo gushyika ubu rero nibaza ko naho niho amahoro yagaruka hariho n'izo manza bavuga dukorana n'abandi kugira dushingishe mugabo n'igihe n'amahoro azogaruka ni ukora igiteka yanifasha novuga abahura n'ingorane mugabo badafite uburyo bwo kugira icyo gikorwa kizobandanya hanyuma ukuntu mvuga mu ye baranyizigiye ati mu yase Eh, baranyizigiye baranyizigiye yavuze ati none murakorana novuga n'abashingamateka bo mu karere bayase kugira ngo bazovye ibintu uko biri nabivuze turakorana ni- ndetse koko uko ibintu ivyegeranyo dutanga ntibagire impungenge birabashikira ndetse mbere n'ababa baje mu burundi yaba ijya migwi amasunzu imyabiye imigwi yose iza mu burundi aho tuba turira turondera tukayiha tukayirondeza n'abo bavugana mu gihugu baba bazi izo nkuru uko izi nkuru si- ndazandika ari ari aho ndifise iyo ziva afise abaziduha aba bose novuga ba- bashikiwe n'ibi byago turi aha hariho abo tuzi aho bari hariho abo tuzi bahunze aho bari abari ngaho mu gihugu biga tuti "Nubu- nubonane n'uyu ubonane mubone ibyamushikiye uwo ni umuntu yaciwe ukuboko mugabo ntapfa uwo ni umuntu yaturijwe na aside mugabo ntapfa ibyo byose ni ukuvuga ko turakorana nabo bara- baje kugira novuga ankete barafise aho bacako bagira bati none ibi ni byo icyemezo ni icyahe nibyo rero kuko nabo nyine ntibakorera kubihuha uko yaba akorera kubihuha ntibakorera kubihuha bararaba n'ibyo tubabwiye bararaba kugira barabe ko ari byo babi- babisesangura Mm.
novuga ntibagire impungenge abaza baba bafise ubushobozi bwo kumenya ingene barondera inkuru natwe natwe dufise ukuntu tubashikiriza inkuru kugira ngo barabe ko ari byo ko ari byo bazishyire mu vyegeranyo vyabo liberi wiriwe wiriwe neza mu- thomas kamirindi inshuti yanjye wari waramevye ariko mu by'ukuri uwo anshere ni uko yagize ibyo ariko aravuga byose ni rementanya bariko barakora ivyo vyegeranyo ntabwo bahuza na oni ntabwo bahuza ni- n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu bafise ico babizigamwo bafise ico babironderamwo wumvise n'imvugo yiwe ariko ariko avuga imvugo eh, i- idahumuriza abarundi na gatoya kandi idahumuriza twebwe abanyagihugu turi mu burundi mu gihugu hagati hanyuma ako nagomba kuvuganya ko tomasi kamirindi uwo mutumire mwatumiye mubwi- mumvise nyumva atekane ibyo yibaza ntibizoshoboka ibyo bavuga ngo baganire ngo ngo ngo ngo, ngo n'iyo migwi y'aba- ya sinarede n'abandi ntibizokunda mu gihe ata komine n'imwe ata ntara n'imwe barafatije umuheto kuko ba- baci- bahisemo ingingo yo kurasa ba- ba- bahereye mu- mu cibitoke barinjira barabasubiza inyuma ibyo ntibizokunda twebwe abanyagihugu twebwe abenegihugu turamutwe igihugu Yego.
tuzobwiriza iyi leta twatoye ntizibe byemere niyabyemera naho twe tuzovyemera natwe tuzoja mw'ibarabara yego liberi urakoze cyane Ndu- ntibizokunda kuko liberi akabazo kawe kumvikanye anshere aravuga ati murondera iki ko mudahumuriza abarundi ikibateye ubwoba ni icyaha mu burundi wumvirije iradiyo izigwa navuga humuri- humura canke inzamba canke bamwumvise baramu- baramuhana bababwira wumvirize iradiyo y'uburundi iradiyo y'uburundi nayo ivuga ivuga vya vyiza bavuga ko novuga nanje gusa ntivuga ukuri ko abo barundi abo bose bavuga kiretse abavyirengagiza kiretse abavyirengagiza ukuri kurumva nka liberi ko avuga ashobora kuba ari muri wa mugwi mbonera kure ashobora kuba yirengagiza mugabo nagira ngo bamenyeshe ko abo- ibi bitigiri dufise ni bitoyi cyane
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
Nshuti namwe bakunzi mwari muteze amatwi ijwi rya Amerika ndabashimiye aha niho hagaruka ibiganiro byacu muri uyu mwanya kuri mikro mwari kumwe nanje Rosine Munezero washyize hamwe ibiganiro ni Innocent Kimenyi nawe nyene ndamushimiye mugira umugoroba mwiza mwese
Mm.